hi guys welcome back to mama Sog vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people know be smart. you know they don't investigate tinubu so tey hmm. they say they wan know how tinubu take They make money now my people a lot of people will be say that they want a say tinubu fake school certificate will be say tinubu friends don talk many many things. say dem no tinubu say e no go school na so e dey use money to dey buy di position hmm tinubu don shock everyone o wey be say dem tok say na university of chicago na tinubu attend o oh my pipo right now di university now don give answer to di nigerians wey be say dem dey confused dem dey try to investigate tinubu dem dey try to see whether tinubu really go school abi make tinubu no go give us certificate wey be like oga bubu because many people talk say tinubu bring out school certificate at the end of the day they go the school and eh, the people talk say dem no know tinubu right now the chicago university don reply the nigerians wey be say they send message and also some evidence of some documents to back it up say tinubu come to their school wey be say they know tinubu attend their school in one ninety seventy seven to one ninety seventy nine say tinubu study and he graduate for chicago university my people say a lot of people if they want more information more evidence say they go give them. and age wey be say una know say if person graduate definitely the age is there and the name is there dem ready to submit everything to give the nigerian nigeria go uh, eh, pipo wey be say that dey investigating tinubu say no fit this position because many people call the talk say ah yeah, before the talk say na uh, nigerian school na tinubu go dem don go investigate why be say now na chicago own come out to say tinubu go invest you say tinubu go invest from 1977 to 1979 you na attend their university and right now a lot of people now call the talk say okay if you fit bring the certificate come as I say the age o na the age wey you use no be better age say no give them the real age but people come see the reason and say ah but for one nineteen seventy-seven tinubu no dey plan to run for president that time na how tinubu go still reduce age that time maybe tinubu na person wey be say naturally and i know say some people dey old pass their age some people because of their health condition uh-huh, they feel old past their age because some people will be they will be say if you see some 50 years old women they go be like say they be 30 years old why if you see 30 years old per person e go be like say now 50 years old women so right now my my people a lot of people now come to read say if the chicago university fit say tinubu attend their school university and he graduate for there say he he come the school one nineteen seventy seventy one nineteen seventy nine definitely tinubu age no be fake say because if tinubu age na fake that time na tinubu go see the forge age age for one nineteen seventy-seven so this matter now e come get how e be because a lot of people dey talk say uh, how tinubu take dey make im money say because tinubu dey talk say im reach pass osun state say how tinubu take dey make im money say tinubu say im reach pass osun state one starting time like that say wetin be tinubu just say tinubu don become uh, governor two times for lagos state which na long time ago dem even dey talk say among all the ex governor for nigeria there na tinubu na be the richest person among them una know the way till dey give north people money back to back the one wey no even leak come outside no dey there the one wey dey leak come meet us for social media wey we dey see sef that one really to shock a lot of people my people this one matter eh people dey try to prognose for at least to know tinubu in and out to sure say tinubu o dey see one of two place to hold am say dis election say e no fit am for 2023 and tinubu dey give dem answer back to back my pipo my pipo so i go like make i read wetin di chicago university talk about tinubu wey be say dem tok say tinubu at ten d university make una no do wetin make people no dey talk. say tinubu no go school say e just wan buy the position eh say for the school aspect he go school and for tinubu for for him to fit come university he definitely dem must see the secondary school certificate primary school certificate many many documents about am before he go fit even talk say he wan go university for chicago so my people make we read wetin dem talk about oga our own oga tinubu asiwaju bola ahmed mr tinubu did attend our university. However, if further information is needed, go to our website to make a formal request. In an earlier letter date August 21, 1999, and signed by the Register Luz Davis, the university states that Tinubu was its student between 1977 and 1979. He wrote, be advised advised uh, eh, that Tinubu uh, eh, that Bola Ahmed Tinubu did indeed attend Chicago State University from August one seventy seven through June one 19 through June one seventy nine. He was award, awarded a Bachelor of Science degree in Business Administration with honors on June twenty two. 1979 his major was accounting my people open i don't hear my people say tinubu go university a lot of people come dey talk say na nigeria now that they collect a egunje say make dem say say tinubu go university whether is it possible for tinubu still go eh, abroad go see give a egunje say me dem talk say go university say e no possible say but if na nigeria now that they do all those kind certificate say okay if you give them money to take close their mouth uh -huh. but for this one dem tok say there is no way all those one go fit collect a good eguje from tinubu come fake certificate for tinubu because dem sef no go want spoil the name of their investing because anything will go backfire them dem sef no go want so my people now people now can't want try to the comot face some people really believe this one oh. why some people no see believer? People now want to try to the after this uh, result don't come aside people try to remove their face now come put am for tinubu wealth issue and people still dey talk say okay if the school fit confam say tinubu at ten d the school for one nineteen seventy-seven no say there is no way tinubu go reduce age that time say tinubu na some people dey wey be say dem go just old pass their age maybe some people dey wey be say dem dey sick sick and if dem dey sick sick the more dem dey sick sick dem dey old all the time maybe na im be the tinubu issue wey be say e old pass e age because that age wey be say dem say tinubu dey a lot of pipo say something dey talk say age no be problem while some dey talk say tinubu get health issue say dem no want somebody wey go be like yara adua go enter before six seven months eh, we no go see dem again fulani go come use titan take over again nigeria go come still suffer for another eight years say dem no want that kind of thing so right now now how tinubu take make money both in children how they take dey live wey be say tinubu rich pass osun state Now down now na dem say the say Then they continue to dey investigate They go say because tinubu himself never tell the nigerian citizens say see what thing they do for living even if e don't make many impact for the uh, nigeria people life wey be say uh, a lot of people for that nigeria be lagos state where we say it e don't put many people for high high position it e don't help a lot of people. just di way tinubu tell us he na king maker say he wey they make king Now he no go come become king so that parable really dey heavy say he show dey let us understand say he he don't help a lot of people. say it is time for you to become president and the people will be saying, e help dem need to get up to vote for him to support him." to become president for 2023 so right now many people now come dey tok say some say they want oduduwa nation no election for 2023 so we now call the reason say this election go really happen because some say dey tok say they want dia biafra and some dey say na oduduwa nation They want say even if they arrest sunday go dem keep fighting for their oduduwa nation say 2023 they go achieve their oduduwa Why some dey tok say the southwest people need to get option b because if they no get option b at the end of the day if they no come achieve dis oduduwa nation fulani come go take over position then wetin go come happen whether dem come just lose for the two way because a lot of people feel say with oduduwa nation a lot of people go fit get their freedom go fit na eh, the yoruba land go fit still better pass before while many people dey talk say if tinubu reach position reach dis uh, eh, position president position say e collect dis oga bubu seat say yoruba land nigeria particularly say tinubu get many things to change so my people we no come know how tinubu get many things to change because if tinubu become governor two times and tinubu as the way e tok say e reach past osun state e no fit build good hospital good road um, permanent light for lagos or good health care no better school na when dem wan come become president e come dey let us still understand say e wan dey pay for waec say students go dey pay for free free Eh, dem no go dey pay dem go dey do their waec for free make things no come dey hard for poor people because somebody wey no even see school fees pay from from just one how he go even take talk say e wan even reach to the He go even reach the stage wey e go do waek. so if tinubu wan pay for waek, make we go make education free for poor children many children for nigeria make they go instead of paying for only waek fees at the end of the day eh, their parents before the children go do that senior waek, eh? before the children go do senior waek, not the money they go take pay for the school fees uh, wey dem take go the school before dem go come reach the state to do the senior waec so my people many things dey wey be say dem need to do dis kidnapping issue wey dey kidnap pipo if tinubu still come outside to talk say e wan do dis dis uh, uh, security problem wey be say nigeria dey get wey dem dey kidnap every day all nigeria half money dey go to uh, all dis bandit pipo kidnapper wey dem dey kidnap pipo fulani dey kidnap pipo wey dem dey kidnap pipo take dey use people head up and down wey they say make they go bring money Each tinubu fit tell us say okay they won't do all these things eh, talk about the security may no they let us dey understand say won't continue for where buhari stop because for we buhari no do anything for our eye because when gabubu come now everything come even worse so be say dem dey kidnap people no they even fit dey waka freely e get wey some people go even see say the roads and eh, if they pass there go quick then reach where they go They no go even do wetin They no go like to pass there because then they feel say kidnapper for that area so my people, as i come across the news not to make a carry am come here to come share am with una alright my people, make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that i no go miss any latest just we i the upload And una bye bye till i come una wey next bye guys guys my next video bye guys.